iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu kirundi no mu kinyarwanda ubu ni isaha cumi n'imwe zo mu gitondo mu burundi no mu rwanda inshuti mwese mu duteze amatwi mwaramutse neza muri kumwe na federike nkundikije ateramije ibiganiro by'uyu munsi ku wa gatandatu reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi
taramukije abariko baratwumviriza ndamutse nawe frederic nkundikije leta z'ubumwe za amerika zafatiye ibihano abandi barundi bane ku ruhara bagirizwa kuba baragize mu kubangamira amahoro n'umutekano mu burundi mu rwandiko yasohoye ejo ku munsi wa gatanu itariki cumi n'umunani z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu leta z'ubumwe za amerika zimenyesha ko zihangayikishijwe n'ubwicanyi buri mu burundi amazina y'abantu bane bashasha bafatiwe ibihano ni Gervais Ndirakobuca umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bw'umutekano yagirizwa kuba yarakoranye n'iperereza mu kuzivya abariko baragira imyiyamamazo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu leonard ndikumana umusirikare yagirizwa kuba yagize uruhara mu gushaka gutembagaza leta mu kwezi kwa gatanu guheze uwitwa joseph matiyase niyo nzima yagirizwa gutunganya no guha imfashanyo imbonerakure mu bikorwa bihohotera abanyagihugu alexis sinduhije yagirizwa gushyigikira imigwi yitwaje ibigwanisho igwanya leta y'u Burundi mu kwinjiza no kuyifasha kwiha imyimenyerezo ya gisirikare yagirizwa kandi kuba mu mugambi wo kugandagura abategetsi b'u Burundi ibihano abo bantu bafatiwe nuko ubutunzi bwabo bafitiye ku butaka bwa leta z'umwe za Amerika canke bugenzurwa n'abandi bantu babaha muri Amerika buhagaritswe umunyagihugu wese ari muri leta z'umwe za amerika ntakwiye kugira ikintu akorana n'abo bantu leta z'umwe za amerika zimenyesha kandi ko zizobandanya gufata ibihano kuri abo bose bizogaragara ko bahohotera agateka ka muntu no guhungabanya umutekano mu burundi ibikorwa byose bizokorwa mu ntumbero yo guhamagarira abantu mu bwicanyi canke guha imfashanyo uri hanze y'igihugu imigwi yitwaje ibigwanisho ntibizigera byihanganirwa uzofasha abantu basanzwe barafatiwe ibihano nawe nyene azofatirwa ibihano leta zimwe za amerika zihamagarira abategetsi bo mu karere kugira amatohoza yuzuye ku maraporo atangwa yuko hari abarundi bari mu makambi y'impunzi bariko binjizwa mu migwi y'abagwanyi abaha imfashanyo imigwi y'abarundi bitwaje ibigwanisho nabo nyene bakwiye kugirwa ko amatohozwa abategetsi ba leta zimwe za amerika bazobandanya bashigikira indongozi zo mu karere mu biganiro by'amahoro birongowe n'amakungu leta zimwe za amerika zisaba perezida petero nkurunziza leta yiwe n'abatavuga rumwe nawe guhagarika ubwicanyi bakajya mu biganiro atawe bikumira leta z'ubumwe za amerika ziteguye gushyigikira ubumwe bwa afurika n'akarere mu ntambwe zose zizofatwa izo ntambwe zirimwo kurungika inteko zizojya gufasha kugira ntihabe ubundi bwicanyi kandi zifashe gutora inyishu za politike ku ruhagarara ruri mu burundi tukiri kuri izo nkuru nyene umuryango w'ubumwe bwa afurika ejo ku munsi wa gatanu warasohoye itegeko rirungika inteko zija gucungera umutekano mu burundi ubumwe bwa afurika bwahaye iminsi ine leta y'uburundi ngo ibe yemeye izo nteko mu itangazo ryasohowe n'akanama kajejwe amahoro n'umutekano k'ubumwe bwa afurika ejo ku munsi wa gatanu rivuga ko izo nteko zizoba zigizwe n'abasirikare hamwe n'abapolisi barenga ibihumbi bitanu bazoba bararungikwa mu kiringo ca mbere c'amezi atandatu iryo tangazo rivuga kandi ko leta y'u Burundi itigeze ivuga ko itifuza inteko zicungera amahoro n'umutekano mu rwanda iharugwa ry'agateganyo ku batoye referandumu riragaragaza ko uturere mirongo ibiri na kamwe tumaze guharugwa baritoye hejuru ya mirongo irindwi ku ijana ibyo byashyikirijwe ejo kuwa gatanu na porofeseri karisa mbanda ukuriye komisiyo y'amatora mu kiganiro yagiriye kuri televiziyo na radiyo by'igihugu ibyo ngiye kubabwira ni ntabwo ari ibyavuye mu rwanda hose ibyavuyemo dufite ama disitirigiti makumyabiri n'imwe abari banditse muri ayo madisitirigiti makumyabiri n'imwe miliyoni enye na magana atandatu hatoye miliyoni enye na magana atanu ni ukuvuga ubwitabire uri hejuru ugeze kuri mirongo icyenda n'umunani n'ibice bitatu ku ijana abo ni abatoye yego abatoye ubwitabire mu ijanisha usanga biri muri mirongo urwenda na gatandatu ku ijana abatoreye hanze bari bategerejwe abatoye yego ndatanga ijanisha hariho abagiye batora n'ijana ku ijana nko muri canada byose rero ujanishije basanga yegereye mirongo irindwi n'umunani ku ijana
ayo majwi yarungitswe na mugenzi wacu Eric bagira ubusa amakuru avugwa hanze ishyirahamwe mpuzamakungu ry'impunzi n'abimukira OIM ryamenyesheje ko igitigiri cy'impunzi n'abimukira bashika mu burayi baciye mu mazi no ku isi bishobora gushika ku miliyoni ndwi mu ndwi mu ndwi iza
turamushimiye mugenzi wacu wadushikirije amakuru y'ijwi ry'amerika i washington dc ubu naho ni umwanya w'ikiganiro cyerekeye amagara y'abantu kira ikiganiro gitegurwa n'urwaruka ruri mu burundi
kira kira kira kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishyikirizwa n'ijwi ry'amerika
turabaramukije gwaruka namwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi ry'amerika indwara y'uburirarira irabangamiye amagara y'abantu agakoko gatera iyo ndwara karamaze gutuma abantu bababa miliyoni umunani bacika impumyi ku miliyoni mirongo umunani na zine bayigendana ku isi nk'uko oms ishami rya onu ryabishyize ahabona mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu igurirana ry'iyo ndwara mu bihugu biri munsi y'ubugaragwa bwa sahara biva ku mvo zinyuranye aha twavuga nk'ikena ry'amazi meza hamwe no kubaho kw'abantu kudashemeye nk'uko bivugwa n'abahinga mu bijyanye no kuvura indwara ngendanwa zititaweho bo mu gihugu ca oseaniya icyo tutokwibagira nuko amavuriro agikenye na cane cane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere iyo ikaba inkurikizi y'uko abantu baguma bayihanahana atawubica n'ikanda nk'uko oms ishami rya onu ryitaho amagara y'abantu ku isi ribimenyesha ukutagira isuku rikwiye ry'amaso ni kindi gituma indwara y'uburirarira ibandanya irandagata mu bantu ivyo bikava hanini ko abanyagihugu batari bake atabumenyi bafise buhagije ku bijanye n'isuku muri rusangi nk'uko oms ibandanya ibimenyesha ibihugu bimaze gutera imbere iyo ndwara y'uburirarira yaratujijwe burundu inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose insiguro nyamukuru ni ukutarundana kw'abantu mu bisagara hamwe n'iterambere ry'isuku nk'uko vyemezwa na oms ishami rya onu ryitaho amagara y'abantu ku isi tumenyeshe ko indwara y'uburirarira yibonekeza cane cane mu bantu baba mu misozi akenshi biterwa n'uko imigambi y'iterambere yibanda mu bisagara gusa nk'uko tubimenyeshwa n'abahinga b'abaganga mu bijanye no kuvura indwara y'uburirarira bo mu gihugu ca oseaniya nk'uko muvyumva mu kiganiro kira turabira hamwe ibijanye n'indwara y'uburirarira kuri mikro muri kumwe na jewe alain ive irankunda kaze mu kiganiro cacu hari ari naco gwanyu kira mu gutangura ikiganiro cyacu nyazina umviriza ivyumviro vy'urwaruka rutandukanye rwo mu ntara ya rutana muri komine gitanga kuri mikro y'ijwi ry'amerika rutubwira uko twokwirinda indwara y'uburirarira ruganira na mugenzanje hayisa liliane inamahoro umuntu yobaza kwa muganga ikiyitera n'ukuntu bayikingira twoza turoga mu maso tukigira isuku kubera bijya bintu bijya mu maso ni umwanda tukagwanya kujya mu nkungugu n'ibidutosekaye amatovu bakadutosora barashobora kujya kwa muganga ugasanga barabahaye imiti ugasanga barakize
twitwararika cyane cyane kugira isuku hanyuma tubonye nk'iyo ngorane ije ku maso tukaza kubibaza umuganga akadusobanurira ko yoba ari indwara y'uburire cyangwa ari indwara y'amaso asanzwe no gufungura nabi ko byoba bituma ko bijanye n'amaso bogerageza gufungura neza aba bana bato bato cyane cyane nk'ibintu by'imboga iyo umwana atanguye gufungura biratuma iyo ndwara y'uburire vyogabanuka nk'aho babimenyesha amakuru nyine bakaza baregera abantu baza barabigisha ukuntu boza bara- barazikingira kuko benshi ntibazi ico bituruka
kugira ngo umuntu amenye ko indwara y'uburirarira yamufashe abimenyeshwa n'ibimenyetso bitandukanye ivyo navyo ni nk'amosozi adahera hamwe n'ibirashi tutibagiye kuvyimba igikoba gifusa ijisho nk'uko abahinga mu bijanye no kuvura indwara y'uburirarira bo mu gihugu ca oseaniya bavuga ikindi ni ubushuhe butavanako bwo mu jisho bushobora gutuma umuntu aguma yiyagaza cane ivyo bigatuma ingohe zizinga zija mu jisho zigatera ibikomere bitandukanye ku jisho nk'uko ishirahamwe oms ribimenyesha tumenyeshe ko indwara y'uburirarira yandukira biciye mu mpwemu hamwe n'imicafu ivuye mu jisho abantu bashobora guhanahana biciye mu gukorana mu minwe ukuyivuza hakiri kare ni ingirakamaro mu kudasinzikara k'uyigwaye kukaba nkako ikira mu mwanya muto mu gihe abaganga babibonye nk'uko tubisanga mu kinyamakuru ngurukanabumenyi women a health akaburungu org kugira ngo twumve neza ibijyanye n'indwara y'uburirarira duha akanya mugenzange hayisa liliane inamahoro adushikirize inkuru yadutohoreje mu ntara ya rutana muri komine musongati mbona ngenda ngenda ndarya amaso ukusote nyene ukusote Ingwara y'uburirarira ikwega ingorane nyinshi ku mugwayi wayo. Nkurikiye Miriyamu umutamakazi aba ku mutumba Gaterama muri zone Ngoma commune Musongati avuga ko atakibona neza ikibimwereka nuko atamenya umubanyi wiwe bahuriye mu nzira iyo ngorane yo kutabona neza kandi iramutuma agenda aricako ukudashobora gukora neza udukorwa tumwe tumwe two muhira vyama vyashikiye abagwayi bamaze gusinzikara niko yagize Margarita yatumenyesheje ko imishwarara y'izuba imubabaza ibintu vyunyugwa nuko umuco wo kuziko utuma amosozi aguma ashunguruka tumenyeshe ko abagwayi b'uburirarira batigera baca mu maso kuko baguma bafise ibirashi hamwe n'amosozi muri rusangi ingwara y'uburirarira ituma umugwayi agira intege nke nk'uko nkurikiye miriyamu abivuga yababara nyene ni ukusote ndaryama mugabo ni ukusote gatongo kutekuje ngasanga kwantekeye ngaha icuya cose kihanagura n'impuzu ibisazi imbe twatuma ko nyene nyene umuntu umuntu arira tudumako nihanagura ko biba ryaboze ijisho amatera yaboze ibisazi bya warivuje washanze kwibode Mm.
hari ibintu utagishobora gukora ubwa mbere waravyikorera igihe Eh, byokora byobyo nakora nyene none ubu byagiye kwanga Ubu ababyeyi baje barampembura Ukutamenya neza ibimenyetso vy'ingwara y'uburirarira ni imwe mu mvo ituma isinzikaza abanyagihugu. Ivyo bigategwa nuko bitiranya ibimenyetso vyayo n'ivy'izindi zisanzwe zifata amaso nk'uko bivugwa n'umuremesha kiyago w'ingoma Nizigiyimana Emeline. Bamwe bibaza ko yoba ari uburangura canke ibinyamutwe. Izo nazo bakaba bakizivuza imiti y'ikirundi nk'uko Nizigiyimana Emeline w'ingoma abandanya tuyagira. Ibintu vyunyugwa kandi nuko atabaganga banonosoye banosoye kuvura iyo ngwara bariho mu ntara ya Rutana ivyo bisaba ko basinzikajwe n'iyo ngwara barungikwa ku mugwa mukuru w'igihugu i Bujumbura kugira bashobore kuvugwa nk'uko bivugwa n'urongo ya karere k'ubuvuzi ka Gihofi Jean-Claude Ndayishimiye ku ruhande rw'abaforoma ukutamenya neza ibijanye n'uburirarira gutuma bavura umugwayi bakoresheje imiti isanzwe ivura izindi ngwara z'amaso nk'uko bivugwa na Jean de Dieu Rikuza umuforoma ku ivuriro ritoya ry'Ingoma hari indwara usanga itakunda kuboneka ugasanga n'igihe ibonetse umuntu ntashoboye kuyimenya neza kubera iyo ndwara atakunda kuyibona kenshi mugabo iyo tumvise bose bakabimenya bati indwara imeze uko itandukanye n'izindi uko kuko urashobora kuyivura ugira ngo ni ya yindi wahora ubona nyuma turakwiye nka foromasiyo kugira umuntu bose ayigira ke ibintu ayiziko ukugwanya igwirirana ry'ingwara y'uburirarira biraca mu rucanco ugwatanzwe mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri gwatuma ibitigiri vy'abagwayi biva ku bice cumi kw'ijana bija hagati y'ibice bitandatu n'indwi ku ijana amahimiriza ajanye n'isuku mu gushigikira ugutuza iyo ngwara nakogwa ku rugero rushimishije kukaba nkako abanyagihugu twayaze bavuga ko atamakuru bafise ku bijanye n'ingwara y'uburirarira insiguro zitangwa n'abajejwe igisata co kugwanya ingwara zititaweho mu ntara ya Rutana nuko ata buryo bukwiye bafise kugira bashobore gushikira abanyagihugu anakreni vyabo arongoye igisata kijejwe kugwanya ingwara zititaweho mu ntara ya Rutana n'igice ca Makamba ingorane urabona abanyagihugu ba- bari mu misozi uvuye nko ku ivuriro runaka uza uragenda kurondera abantu barwaye iyo ngwara y'uburire biragora bisaba uburyo uburyo bwo kwiyunguruza uburyo butandukanye mbere hari aho usanga n'aba- abantu atariho bari bari ku mirimo itandukanye usanga ari abana bari ku ishuri abandi bari mu mirimo mu ndimo nivyo bikunda kutugora tubamenyeshe ko ingwara y'uburirarira yibonekeza mu banyagihugu bo mu makomine ya Musongati na Rutana
ukugwanya ingwara y'uburirarira by'umwihariko kurashobora gutuma iranduranwa n'imizi aha twavuga nko kugwiza ubuzu bwa sugumwe ahantu hose hahurira abantu benshi byongeye ugucungera isuku ryabwo byoshigwa imbere nk'uko ikinyamakuru women air akaburungu org kibitangako akarorero mu bihugu bigize amerika ya ruguru tumenyeshe ko abakenyezi n'abigeme aribo baza imbere mu bakarigwa n'ingwara y'uburirarira insiguro ni uko bama hafi y'abana ari nabo ahanini iyo ngwara yibikamwo igihe kirekire hagati y'umwaka umwe n'imyaka icenda nk'uko oms ibimenyesha ibintu biruko mu gihe amashyirahamwe ajejwe guteza imbere amagara y'abantu nka oms yihaye ihangiro ko gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri iyo ngwara y'uburirarira yoba itakivugwa ku isi kubw'ivyo amareta asabwa kugira ishaka mu gushira uburyo bwinshi cyane mu kugwanya ingwara ngendanwa zititaweho harimwo n'uburirarira nk'uko oms ibihanura kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingwara y'uburirarira tega amatwi ikiyago twagiranye na muganga mark ndayiragije arongoye vy'imfatakibanza intara y'ubuvuzi ya rutana aganira na mugenzanje haisa liliane inamahoro muganga mark ndayiragije ndabaramukije ndabaramukije ingwara y'uburire muri ino ntara yifashe gute harigeze kuba icigwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi byarabonetse ko mu karere k'ubuvuzi ka rutana iyo ngwara yari ihari ku rugero rushika ku bice cumi ku ijana mbega ntimutinya yuko ibiharuro vyoba vyariyongereye bikaduga iyo ngwara birashobora kuba vyarasubiye kwiyongera kubera ata kindi cigwa turagira nta muco ukwiye dufise kubera iki mutabandanije mugira isekeza ku mwaka ku mwaka nk'uko bisanzwe vyibonekeza ku zindi ngwara zandukira mu mugambi w'igihugu ujejwe kurwanya izo ngwara ntihashoboye kuboneka uburyo bwo gusubira kugira irindi sekeza yo kuvura iyo ngwara mu ntara none twavuga yuko umuti uboneka vyoroshe uwo muti uraboneka kuko ku rutonde rw'imiti isanzwe ishika ngaha mu ntara iwacu uwo muti uriko ti- dusanzwe dukoresha no mu kuvura izindi ngwara mu ngorane zibonekeza harimwo kutagira ubumenyi buhagije ku bavuzi bashoboye kumenya iyo ngwara yuko umurwayi ariyo afise nivyo harashobora kuba hariho abavuzi bashobore kubona iyo ngwara iyo batabishoboye bakaca bamurungika ku bitaro bikuru hoho bashobora kubibona neza ni ukuvuga yuko uwo murwayi aba yamaze gusinzika Ibi birashika ko aba yamaze gusinzikara ariko ni ingwara imara igihe kinini turibaza yuko kitorinda kigera iyo ashika ku ruhumyi atarashikira abavuzi nta vyigwa turakora kugira ngo tubone abantu bagize uruhumyi bivuye kuri iyo ngwara mu ntara hariho abajejwe ico gisata kijanye no kuraba ivy'isuku ni hehe ico gisata coba carananiriwe kugira abanyagihugu barinde bageramigwa n'iyo ngwara bivuye ku isuku rike murazi yuko guhindura ingendo ari ikintu gifata igihe abantu baramaze gufata ingendo yo kugira isuku bizohinduka buke buke muganga mariko ndayiragije ndabashimiye ndabashimiye nanje
arakoze haisa liliane inamahoro kuri ayo majwi n'ico kiyagwa dushikirije tumira amategato mu kumviriza akaririmbo inshuti n'amagara kaduhanura kubungabunga amagara yacu bariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cijwi rya amerika uno munsi tukaba turi ko tuyaga ibijanye n'indwara y'uburirarira gwaruka ntimurambigwe gume hafi y'amaradiyo yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga anita munyana tugeze mu gace mbaza ndakwishura
mbaza ndakwishura indwara y'uburira ngogo ukabyimba amaso nyene ukarira amaso nyene ukaguma ubyimbye amaso agatukura terwa n'iki iterwa n'agakoko bita chlamydia trachomatis usanga kitembereza mu bintu duhura ari mu musenyi ari mu muyaga mbaza ndakwishura
nashaka kubaza ukungane utandukanye amaso y'amarori canke amaso y'uburira amaso y'uburirirarira ni amaso ubwa mbere atangura umuntu yumva ababara cane gose amaso hama mu nyuma agatukura cane hagatangura kuza amarira ako gakoko kamaze kuja mu maso kugira gatere ingwara y'uburira amaso y'amarori nayo ni amaso aho umuntu atangura kubona yuko atabona neza ari ibya hafi canke ibya kure kandi akameneka n'umutwe cane kuko ariyo amaso yiwe agira inguvu nyinshi kugira ashobore gusoma ibiri imbere yiwe canke ibiri kure mbaza ndakwishura
ko hari igihe usanga umuntu ayigwaye ayigendana mugabo atazi ko yica canke ikiza nimba yica bakaduha nk'umuco ingwara y'uburirarira ntiyica ariko aratera ikintu ciswe ubuhumyi mu buzima bwiwe bwose kuko adasubira kubona kandi nta kintu na kimwe aba acishoboje atari kumwe n'uwundi muntu ngo amufate ukuboko amwereke iyaca mbaza ndakwishura
nigiki wokora kugira ngo ukire ingwara y'uburirarira umuntu arashobora kuyikingira ko ni ingwara hanini iterwa n'ubucafu kwiga gukaraba intoki hama niyo umuntu agomba kwivyiringira agafata n'agatambara canke akantu koroshe intoki ziwe ntizikore mu maso ubwo nyene ngo ziheze ziyanduze iyo ngwara y'uburirarira
turashishikara guha umwanya umutumire wacu muganga anita munyana kugira abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
twakora iki kugira ngo iyo ndwara y'uburire uranduranwe n'imiti ngaha mu gihugu iwacu isuku ku mubiri gukaraba imisi yose iyo ubonye ko ahejeje gukora imicafu niyo twagira ivyo ari abo bana kubigisha mu buto bwabo gukaraba n'amazi n'isabuni ba nyina bakabitegera tuzoba tuko turagira inguvu zikomeye kugura iyo ngwara ushobore kuyikiza mbaza ndakwishura
ni gute isuku rike riri mu bitera iyo ndwara y'uburira ni mu bintu bituma iyo ndwara y'uburirarira igwirirana indwara y'uburira ni indwara yandukira cyane rwose rero umuntu atagize uko ashoboye ari ku mubiri ari kwitwararika isuku mu byo akoresheje byose azotuma iyo ndwara iguma isinzikaza abantu mu muryango we no mu kibano mbaza ndakwishura
ega indwara y'uburire yo biva mu ruherekererane rwo mu muryango ingwara y'uburirarira si ingwara iva mu ruherekerane rwo mu muryango igituma abantu bashobora kwiyumvira uko ni uko iyo babonye umwana agwaye babiri batatu basangana nyina nyina agaheza akandukiza n'umushingantahe wiwe baca bibaza bati ni indwara zo mu muryango biba bivuye yuko ubwa mbere ako gakoko kanduza cane gose kandi gagashimikira muri abo bantu bama bari kumwe misi yose na misi yose
ikiganiro ni kira cijwi rya amerika n'ubu nyene muganga anita munyana arabandanya kwishura ibibazo ugaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
nashaka kubaza amaso y'imbwa nayo nayo amaso y'uburire urabona hariho igihe amaso afatana hakazamo ibirashi ahandi naho ugasanga amaso aguma avamo amusozi ukaguma wihanagura nashaka kubaza rero itandukanizo ryabyo amaso y'uburirarira ahanini ategwa n'amarira cane n'ububabare amaso atukura cane no kumva umengo ubushuhe ubona urukoba rw'ingohe ruza gufuka imbone umuntu akamenga ijisho ryiwe ririko ririyugara hama amaso y'imbwa nayo usanga umuntu ni ababara cane gose ijisho urabona ibintu vy'ibishirashira mu jisho ushobora gukuza n'urutoki kandi bigwiriranye cane gose iyo umuntu ativuje n'ingoga mbaza ndakwishura
kubera iki bavuga yuko abagore aribo bakarikwa n'iyo ngwara kurusha abagabo biribonekeza yuko abakenyezi bakarigwa cane gose n'iyo ngwara y'uburirarira kuko aribo baguma hafi y'ibibondo vyabo ni kuvuga barya abana bariko barakina ba nyina baba bari hafi usanga bariko barakinjika wa mwana yumva akantu kaje mu jisho akaza gukora kuri nyina kandi ni kumenya yuko yandukira cane gose mbaza ndakwishura
muganga baravuga yuko urwaye uburira akarigwa n'umuco cyane ni kubera iki?
nivyo cane umuntu agwaye ingwara y'uburirarira arakarigwa cane n'umuco kuko ca kigohe kigomba kuza kwifuka mu mbonero y'uwo agwaye ingwara y'uburirarira rimutuma umuco umubabaza kumva n'imisonga irengeje mbere aho usanga umuntu agomba gushaka gufunga amaso ntasubire gukanura nk'uko avyipfuza
arakoze muganga anita munyana kuri izo nyishu ahaye ugwaruka n'ubu nyene tumire amate mu gusubira kumviriza kano karirimbo inshuti n'amagara kaduhanura kubungabunga amagara yacu duhe ijambo abanywanyi bacu batwandikiye bacishije ku rubuga ngurukanabumenyi steve uwimana atangura turamutsa akabaza uko umuntu yofungura kugira ngo agire amagara meza muganga anita munyana duhera umuco uyo munywanyi kugira umuntu agire amagara meza ni ugufungura neza ndemamubiri nsanganyangaburo ntanganguvu zikibonekeza mu mfungurwa arya bigasabwa yuko umuntu yorya gatatu ku munsi ni ukuvuga mu gatondo saa sita no ku mugoroba akitwara akakunywa amazi kugira byose bitembe neza mu mubiri
uyundi ni ene serge sinzobatohana avuga ko afise ingorane zo kurungurirwa kandi akababara cyane igihe cyose afunguye ikindi kintu kitari ubugari bw'inyumbati abaza ikibitera n'ico yokora kugira bihere muganga anita munyana duhera inyishu serge ego nivyo serge hari imfungurwa zitera ikirungurira na cane cane imfungurwa ziba zirimwo ibirungo vyinshi amavuta menshi rero ni ukuraba ico kintu uba ufunguye ugaheza ukaca ugihagarika kukirya canke ukaraba ukundi kuntu bugikinjika kugira ntikigusinzikarize ubuzima ishishikaye ariko ntugende kwa muganga bagusuzume baheze baguhe imiti ibereye
turashimiye abanywanyi bacu bose batwandikiye kwizera ko inyishu bahawe na muganga anita munyana zigize ico zibafashije nk'uko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho ugwaruka rutanga insiguro kumwibutsa y'aho hambere uwuno musi uvuga uti umuhanuzi mubi angana umurozi bikubwiye iki ko ari nk'umuntu ashobora gukosha ibintu bibi hanyuma ukaca ubiheba ukaca amaramara bikubwiye iki
ko umuntu akunda kukubwira ibintu bibi ashaka gusa kujyana mu ngeso mbi aba angana n'umuntu ashaka kukwica
bikubwiye iki
jeni baza yuko baba bashatse kutubwira yuko kugira utore umuhanuzi cyambere kimwe woraba ubufise imico myiza ni ukuvuga kubera umurozi n'umuntu atigera akora iciza na rimwe nibaza yuko rero umuhanuzi mubi aguhanura gukora ibyaha kujya mu bintu atari byiza kugirira n'ababandi abangana n'umurozi ari nk'uko yoba akwiye arabitoye
ndashimiye mwebwe mwese mwakurikiye ikiganiro kira uno munsi tukaba twashimikiye ku bijyanye n'indwara y'uburirarira shimiye hayisa liliane inamahoro yafashije gutororokanya amajwi ntasize inyuma diane ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijyanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya amerika mufise ico muterera canke mubaza ku kiganiro kira twandikire kuri burundi voa arobase gmail akaburungu kome canke muturungikire ubutumwa kuri mirongo itandatu n'umunani amajana atatu na cumi n'icyenda ijana na mirongo itanu n'imwe canke kuri mirongo indwi na gatanu amajana icenda na kane amajana icenda na mirongo indwi n'imwe kuri mikoro mwari kumwe na jewe ara ive irankunda ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi baduteguriye ikiganiro kira mu kanya gatoya cyane ku isaha cumi na zibiri muratega amatwi ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza iminsi yose ku wa gatandatu nk'aya mango
mwaramutse neza dususuruke uyu munsi urubuga turaruharira abahanzi b'abarundi uwa mbere ni sogo steve ati irebo mon pays burundi igihugu cyanjye burundi ni cyiza nicyo bishatse kuvuga
irembo irembo bo bo mon pays oh irembo mon pays Burundi irembo irembo oh irembo mon pays Burundi irembo oh irembo à Bujumbura, la belle plage de la Tanganyika. Le soleil, les empires, les bureaux, les bons poissons. Mukeke Nandagala, hippopotame et crocodile, dans la Russie, dans notre capitale, bon accueil, souris, ambiance confort vous serviront. Il est beau. Il est beau mon pays, oh il est beau mon pays Burundi, il est beau, il est beau, oh il est beau mon pays Burundi, il est beau, comme il est beau si tu vas au sud, la pierre living est ton est là, tu continues. Tu trouveras la forêt Rimba à Kigwena avec beaucoup de singes. Tu arrives à Bururi, exactement Rutovu. Tu verras la source du Ning. Les autres malheurs, toujours à Bururi. À Makamba, la danse à Gassimbo. Umuyebe Darimbo ugwedengwe mukumoso abutana iyale faire nyakazu tiverala shintu tumwisha ilebo ilebo sitimoto san agitega agisora laumenelo tantam kagenda rukinzole tamusake l'arbre du centre du pays, ainsi que la mise nationale. Il est beau, il est beau mon pays, oh il est beau mon pays Burundi, il est beau, oh il est beau mon pays Burundi, il est beau. L'océan d'Afrique, Burundi, il y a vraiment tellement de choses. Le thé, café, la bière de banane, akawa mukuza, les lacs aux oiseaux, to agweru kanzigi. Il est beau, il est beau, comme il est beau, les rivières, les collines les forêts naturelles, vraiment beau paysage. Les beaux enfants, les belles femmes, il
rubika ikiganiro dususuruke urubuga rw'abahanzi b'abarundi lion story baragira bati ikangure
hari abazi kwigira beza urukundo rumwe ruheza ababo bakabifuriza ineza n'ayabatarababo bakabaheza mu mwiza yamara ntibatebe kwihinyuza kuko atagiti kibi cy'amabyiza se ikangure niko harageze ikangure ugumu uhagaze ibyo bakubeshe biramaze ako gateka kawe kiyegereze bamwe muri bo bumva bavuga imana ari kwitama muzabonama bagasenga ibigirwamana hama ngo ineza bibaha yorama bakibaza kwayo mahoro babona aramwarama ikangure niko harageze ikangure ugumu uhagaze ibyo bakubeshe biramaze agateka kawe kiyegereze iyumvire namwe mubyibaze hari uvuga ngo arondera amahoro agakoresha ikinyoma agakoresha inkoyi nkanasasika ibyo mubimenye nta ikinyoma cyatsinze ikinyoma atarukuri naho inabi yatsinze inaba atari neza haye heye benshi babigerageza yamara ntibatewe kwihinyuza kuko atagiti kibi cy'amabyiza se ikangure niko harageze ikangure ugumu uhagaze ibyo bakubeshe biramaze agateka kawe kiyegereze
ikiganiro dususuruke ku ijwi ry'amerika aderese ni radiyo yacu arobaze voa news akadomo komu yoya jamara arabaza ati wiyumva gute
abakozi bareta bari kune bari butanu bari mu migwi myinshi kuko bakora ugutandukanye hari abafise agatima ko gukorera igihugu cabo hakaba n'abandi bamenja bagashira byose mu nyungu zabo leta mbega ninde leta ni wewe leta ni jewe wivye igihugu cawe wivye wewe n'umuryango wawe ingaruka mbi zizosa zizoshika no ku mwana wawe imfashanyo ziraza ugashira byose mu mufuko wawe reka amafaranga ya leta akora igikorwa yagenewe igihugu carafise hehe kikuru ngikanze kwiga uriga amashuri urarangiza na kaminuza uraminuza mbega wizugu cinyiza canke wizugu bungabunga ngira kurira wisi iby'ukunyuruza canke wisi iby'ugukisa ico giturire wakagikiza batanu k'igice igihumbi ayo nyene ucisha kuwepfo yofasha imfuvyi n'abapfakazi akubaka amashure n'amavuriro n'imigambi myinshi y'iterambere uburundi maze bugatera imbere tukiberaho nko nk'iparadizo aboteje imbere uburundi nibo nyene babufukamye mu nda umunyagihugu niwe nyene ahemba umukozi wa leta umunyagihugu niwe atanga ikori ngo inyubako zigwiswe amaesi imisi umwe nyene yahemba aho kumukorera akamuturubika akise ngo arabaza inyinshi ikaba kumutunuza wewe mukozi wa leta ugifise akaboko karekare wewe mukozi wa leta ugifata nabwo umunyagihugu menya kandi umenye ongera umenye uburundi nibwo tera imbere jewe nawe tutabishatse
dususuruke ni ikiganiro cy'umuziki ku ijwi rya amerika uyu munsi urubuga ni urw'abahanzi b'abarundi kunda igihugu ni indirimbo ya rugero inyange haridi uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya dogo eyi
It doesn't matter. Just bring it.
La la la. Nkunda igihugu cawe murundi ntakinduzopfa usubiye kuronka nico cakwibarutse none ni kuki ugifata nabi urarukaroti ukaroti ingwano ni kuki mbega nta nukugira n'isoni wiyumvira kwica umwanya wose wewe erega imana irakubona ubuzima imana yereye umuntu nawe urekuriwe kuba umwaka atariyo yonyene none nikukubirenga ko kandi ubizi reka kwica mwene wanyu ngo n'umurundi nkawe we wongera ubwikorere ni ku meza yawe n'abakibamo bose kirazira kwica canke kugirana uyu ni mwene wanyu n'umurundi nkawe we mana tubabarire mana y'imbabazi twaragucumuye ko haragifashe minenegwe jewe nka dogo eyi nisabiye imbabazi nukuri ngiye kugikorera uwo nka kwitaba ibikorwa rusangi ukanahimiriza abandi ngo ntibabijemwo ibikorwa rusange si ibya bamwe biyaraba twebwe abarundi twese namwebwe muti ibintu aho mushatse erega igisagara ni rwacu abononi bidukikije mushaka imyaka ihindagurika y'ibihe babiri baruta umwe dukingira uburundi twese hamwe n'igwacu maze umwasi aduteye dufatane mu nda tuzomutsinda ate yomokeye wongera uhikorere ni ku meza yawe n'abakibamo bose kirazira kwicara cyane kubwira nabi uyu ni mwene wa nyungu n'umurundi nka wewe mana tubabarire imbabazi twaragucumuye ko twaragifashe binenerwe jewe nka dogo eyindisabiye imbabazi n'ukuri ngiye kugikorera kirazira kwica wewe twaragucumuye ko jewe nka dogo endi sabimbazi n'ukuri ngiye kugikorera
ijwi rya amerika turimo turasusurukana n'abahanzi b'abarundi mpore burundi cyangwa se burundi gahugu keza yaririmbwe na nsengiyumva minani felicien uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya femi dojabat
burundi bwacu gahugu keza sagwa amahoro mu bawe abana bawe bose wabyaye utekaniwe utunganirwe gahugu kacu umutima wa afurika abansi bawe akanibona waratembye niwatembagaye iyakuremye irakubona atikateretswe n'imana kadahenugwa n'umuyaga ese agatutu kawe burundi ku isi yose ntaho nagasanze mu gitondo izuba riserutse ubwiza bwawe ntiboraba ku mugoroba inka zitashe imaniruruka itaguhezagira gahuguka cyukiteka murekira intambara abana bawe bagukunda tuzogusanura tuguteze imbere Esi todo isoto ryawe burundi amashamba n'udusozi ipampa ryiza n'icayi ciza bikawa nziza n'itunga ryawe ibiyaya imyonga n'inzuzi ibiyaga atanganyika ibikoko n'utunyoni twiza turirimba ubwiza bwawe mu gitondo cy'akare cyane abana bawe bagenda ku mirimo ese ubabonye bariko bakora banezerewe birahimbaye harundi twese twijukira ibikorwa ryo soko y'amajambere maze umwimbu ube mwinshi amahinguriro yiyongere muri wikende abana bawe mu ntara zose barasayangana mu nkino hamwe n'utugenegene mu biteramo by'abaririmbi ese abatimbo mu kuvuza ingoma bahayagiza nicyo kama hari n'abava mu mihingo y'isi baje kuraba ubwiza bwawe gahubuka cy'iteka torekira intambara abana bawe bagukunda tuzogusanura tuguteza imbere gahubuka cy'iteka torekira intambara utemba amata n'ubuki y'amahoro iterambere iteka itekanye
turasusuruka ku ijwi rya amerika aderese ni radiyo yacu arobaze voa news akadomo com abahanzi batandukanye b'abarundi bishyize hamwe maze baririmba amahoro
Twavuye kure, twavuye kure, amahoro twayaronse, tuyanyotewe.
kabla ya kusema maneno ya kuchoma ni tisho kwa amani.
Tumetoka mbali, tumepata shida, sasa wananchi kusema ukweli tuna nafuu.
Twaomba wanasiasa msiturudishe kwenye hali ya shida.
Ewe Mungu wetu tusaidie, ili nchi yetu iwe na amani.
turacabaririra nindeyo zadukiza ibyabaye byarabaye ninasubire gucanamwo iyelele iyelele abarundi dukeneye Amahoro na yacu twese tuyabungabunge kuko niyo nkingi y'iterambere
Amani
Ya igihugu. Tunataka amani
bavandimwe bene wacu barundi dupfukame dusenge dusabe imana yo mu ijuru eh, kugira imitima yacu iguma itekanye kuko amahoro n'umutekano bidufasha twese
mana turagusabye uduha amahoro abana bacu tubaraga igihugu gitekanye kiremye
ijwi rya amerika dusoze ikiganiro dususurutse cy'uyu munsi twibuka igihangange nyakwigendera cansho hamisi mutubabarire ariko iyi ndirimbo ye burundi ntitwashoboye kumenya umuntu wayisubiyemo maze rero ndabashimiye cyane mugire wikendi nziza mwari kumwe na thomas kamirindi
Usani